Hey, hey, hey, my people. This one na good news o. Femi Adebayo don marry Olaitan because he say Muslim. Hi guys, welcome back to Mama SOJ vlog. How you guys doing? My name is Mama SOJ. If you are new here, you are welcome. And if you are returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities. So guys, let's get into the video. Those of you who I don't know Femi Adebayo. Femi Adebayo na Yoruba actor. When we say father save the art, most of the family na art, none of the heart. And those of una wey na no know Olaitan Olaitan na Yoruba actress We say she do art Yoruba movie a very fair lady and beautiful na her picture nine na dey see for scream, so she did very beautiful and I like her before before until the come say e marry Femi Adebayo because Femi Adebayo wife say make e leave your e husband say e no go agree. make dem marry say e no possible say e no go fit bring Olaitan sugar come the same after wey dem dey although for muslim if the man get the money and you know say na muslim muslim na e be before so a lot of people come dey talk say the man don fair get wife before he marry dis new wife wey e marry so say e don fair get wife so wetin go make this woman come to say make she no marry olaitan say e no possible say e must marry olaitan even the family support am make marry olaitan because dem say olaitan na very nice lady wey be say dem even tok say e don dey date olaitan for long time before before this lady come come in between him and eh, Him and olaitan come make am marry marry am because e get belle for femi adebayo so olaitan Olaitoko still wait Now, make she born and again Olaitoko to say e no care whether e don't born for Femi Adebayo say go see marry him because he don't say wait e and Adebayo don dey start this their relationship so me me i no dey against say me they no marry as long as Femi Adebayo get the money and their family too They be muslim and muslim people know they marry one wife only when e be seen be say if to say the woman no know say the man don fair marry before he come marry the husband too definitely you yourself know say the man fair get wife before before before you come marry femi adebayo so definitely dem must marry follow you when you dey talk say make dem no marry follow you femi adebayo na muslim na muslim and the lady wey e marry too he herself say he go marry person wey don get wife for us. so my own be say me femi adebayo no carry the lady come meet you for his house make you rent another house for Olaito but if you rent another uh, eh, house for Olaito then Femi Adebayo fit marry Olaito because Olaito because Femi Adebayo get the money to take care of the children if you no get the money na we go call the attacker say you will never feed the children wey you get for house before Now you go the fee. uh, go the pregnant another woman for outside so your child wey you born for femi adebayo e no dey hungry dey go school like dey live for house good house so and e say if e go fit take care of olaito sugar and di little baby wey olaito sugar go born for am fine say e go fit take care of di eh, woman wey e get so if you get di power to take care of her if we write inside Quran say as long as you have di power say you can marry more than one wife so and you know say eh, femi adebayo sef don marry before before you come inside di marriage so you no go just talk say you no go remarry you because you know say na muslim man na you marry Esefemi Adebayo don marry Olaitan private You no wan make a lot of people know even You no invite uh, any of their uh, all those celebrities all those Yoruba actress and actor You no invite them e just do am secret because e don fit do her wedding with the with this woman wey dem dey call Yaduke wey be say e do am for big one wey be say a lot of people go so he come decided to do this Olaitan o oh, private Be everything just go like that but we will be blogger we still know the truth the photocopy call here call meet us you know we be blogger nothing go happen for all those celebrities life When we say they do am private when we say we blogger no go know there must be person when we say go carry a call give us so my people as we hear the news when we say the news dey hot what say make i carry a call give una say me like me congratulate Femi Adebayo say Femi Adebayo don Don't do traditional wedding with Olaito as long as Femi Adebayo fit take care of e children e fit take care of e wife dem no dey suffer dem no lack of anything and the woman know say Femi Adebayo na Muslim say e e fit marry more than one wife so dey fight over nothing e no make sense so na that one i get to talk for this issue All right, my people i go like to end the video for here make na let me know wetin i think for the comment section and if you never subscribe make you subscribe so that you no go miss any celebrities gist wey i dey upload so may na take care till i come on our way next time una bye bye see you guys in my next video bye guys